fuera del rock, fuera del rock, la gas.
Ahoroba sigale. Ahoroba sigale. Chulo are wako roba sigale. Warenga nami sa roba sigale.
Abbaan gadaa Booranaa torbaatamii tokkeessoon kuraa jaarsoo kaleessa abbaa gadaa duraa guyyoo gobbaa irraa baalli fuudhan. Gadaan Booranaa bara dhibba kudha furiif shantamii jaarraa jalqabee odoo gargar hin citiin agammaa ga'e. Abbootiin gadaa amma baalli fuudhan hayyuuf meedhicha bakka buutota gosootaa keessaa filachuudhaan ka waliin hojjetan qindeeffatanii ganna saddeettan dhufan boorana bulchuuf jiru. Kanarratti soraan qophii qabaa gara saattan sin dabarsa.
Warra jilaa hoofuu yoo jenne hoof nagee jecha akka nagaan fuutan hin beenna yoo abbootiin gadaa baallee walirra fuutu kana akkana jecha jilnagaan obbaafattanii jedhanii nagaa wal fuudhan akkam ooltan. Abbaan gadaa booranaa torbaatamii tokkeessoon kuraa jaarso kalee baallee fuudhe abbootiin gadaa booranaa hamaqaa walii galaa yaamaniini adula. Gadaan booranaa sadi hangafii harboora harboora hawaxaa fi konnitu harboora meedhichaaf garballee num jedhaniin Abbootiin gadaa sadeen amma baalli fuudhani abbaa gadaa harboora kura jaarso abbaa gadaa hoonnitu boruu diimaatii fi abbaa gadaa hawaxo taarii jaldeessaati. Abbaan gadaa sadeen cuf jalattu hayyuu jira. Hayyooti warra goskeessa filatamaniitiin akka ittaanaa tolchaniitiin lallaban. Booranni damee lam qaba. Sabboof goona. Yoo fakkeenyaaf abbaan gadaa fiixeen sabbu ta'e goonatti ittaana. Yoo ammoo goona ta'e sabbootti ittaana. Akkana jecha namu wal to'achaa yaa'a. Abbaan gadaa Booranaa haqara gadaa yoo galgalooti barhum tokkoof dhibba afurii fi shantamii ijaa keessa baallee fuudhe gaafas jalqabee gargar hin cinne gadaan gadaa yoo galgalootuun durattuu Booranii gadaa hedduun bulaa ture sussun ammoo tokko gargari jeccetti gadaa suniin gadaa maxaloo jedhan bari suniin abbootii gadaa hin lakkaa'inii fi hedduu jirgar jaarraa kudhanii tokkeessuuf lammeessoo keessa. Barhum tokkoof dhibba afurii shantamii ijaa ka Booranni gadaan bulsunitti addunyaan ammaan keessa jirti. Ameerikaan ammaan tan maqaa guddaa qabdu tunin gaafas Yuunaayitid Isteet jedhamuufu ganna dhibba sadiif diddama tafaafi namu gamumgamaan waraan guurrate daarii babal'ifachuu fi addunyaa gamgamaa keessaa walti yaa'a. Namni maqaan isaa addunyaa keessaa beekamu fakkeenyaaf qorataan xaliyaanaa Kiristoofor Kolomboosii fi qorataan Poorchugaal Vaaskoo Dagaama barum kan keessa addunyaa haaraa barbaada Atlaantik gama maanti jira jecha Afrikaan garam jecha odeeffachaa yaa'an. Gadaan Oromoon gaafa addunyaan bifa dhabdeetiin huufuu akka bultuun dhabdu sunitti jalqabde ammallee ittumaan buluu jirti. Abbaan gadaa Booranaa kalee barraa qaanuu baallee fuudhe. Warri amma baallee fuudhu kun kaan gamme, kaan kuusa, kaan dabballe, kaan raabtaha as ga'e. Gadaan Booranaa adulaajaa qabdi. Hayyuu makkala jaallab qaalluu jedhaniiti nama damee gargaraatti bulcha. Dameen cuftinu qooda hujii ofii qabdi. Namni abbaa gadaatii dubbi himu bokkuu. ollaan abbootiin gadaa keessi godaanan yaa'a gadaan booranaa sadeenuu ollaa ofi qabdi yaa'i aadaa jilaatii fi waan hedduu keessi godaana tanaafuu yaa'i gooroo godaanee jedhan yoo eebbisanillee gooroon yaa'a nagaallee jedhan booranis laa akka paartii yoo yaamani gogeessu kan paartii shan qaba baalli ganna saddeet saddeetitti gogeessu kan cufirra marti namuuyyuu gogeessi isaa baalli fuudhuuf qophaa'u waan itti dhiyaatuuf durattuu qophaa'a paartii tanaan gogeessu kan lubshaananillee jedhan nami cufti gogeessuu fi keessatti lalatu beeka yoo abbaan gadaa baalli kennu nami gogeessisa keessaa hedduutti jalaan dhufa. adooltan jennu gadaan boorana akka silaa afaan biyya tanaatti konstituushin yookaan ammoo seera ittiin bultu dhibbi sadii fi torbaatam qabdi sun qophiittaantu keessatti deebina dansooma aadaa oromoo tana himanii keessan baane yuuneskoolleen akkuma turtu turteetiin aadaa gadaa oromoo tana irra beettee fi akka addunyaallee fakkeenyu taate jetteetiin galmeessiteef yuuneskoon aadaa oromoo tana galmeessuun hagam isin qarqaartii jedheetiin jaarsaa argaaf dhageetti ka dooktarummaallee kanumaan jedhaniitiin kennanii fi dooktar ulfinnaa kennanii fi dooktar borbor bulee dubbise.
Kun qarqaarsu guddaa'e. Aadaan tunii jabaatti namni hin guddataa hin jaalatamu. Gaafa mootummaan lafiin dhufin, gaafa barnooti lafiin dhufin, ka mangistii lafiin dhufin, ka islaama kiristaanummaa lafiin dhufin beektaa akka duriitiin dhuftu haaliin himaniini. Kanaafuu guddaa nama gammachiin ulfeeffamu.
Mootummaan addunyaa amma akkuma tilleen jette gaaf gadaan jalqabde gaaf Oromoon gadaan buluu jalqabde biyyitinu akka biyyaatti hagi tokko hin yayyabamne mootummaanu akka mootummaatti hin yayyabamne amantiillee nagaan lafatti hin babal'an bar dhiphuu bal'innaallee adoo gargar hin citinu as geette jabeenni maani maanta akkana siin gahe.
Tokko ani asiin gahe laftillee ni naftee akka laf biyyaa yoo nu jennu gidduun islaama kiristaanallee hin tolchine. Gada kana amma akka mangistii mootummaan namaa bulchu kan hin hanqanne fi aadaa fuudhaa aadaa dhaalaa aadaa buusaa aadaa gonofaa hayyuu ati gartee kee babarreessee ati gartee aadaa namni ittiin fidamuu danda'u. Aadaa akka dhugaa beekta amantiillee of keessaa qabdu bulchiisuu of keessaa qabdu jiddeessa of keessaa qabdu eegaltu wal eegalu of keessaa qabdu aadaan akka kan aadaa dansa. Karaa eebni jabeeffatanii maniitiin jabeeffatanii marraabisaa wal dhageettan sooratanii. aadaa dhaalaa sana dhaalaa kidanii hin damnin tochanii hiirii amma fakkeenyatti nadheen tokko yoo fuudhan ka gosaati danda'anii dabsuu hin danda'an dhiisii jibbeellee tiyyaa dhufuu hin danda'u walli dhiisii jibbeellee isiin kama gosaati jedhan fakkeenyatti qahee jedhan kana nutti naanna'u hirree jedhan ka eelaa kan jaalala jedhan ka waan rakkoo dhuftu jeesu eela kan cufu wal eegan kabaj nama eeguu jiru karaa itti waliin qarqaaran nam rakkata kana in toowwatan namni kun waaqaan dhabmoo ofiin dhabe ka ofiin dhabe gosa kennan ka waaqaan dhabe in horii itti dubbatanii kennan yoo nyaafi loon dhibba lama irra bu'u sagaltamii sagala kennan waan barii nama dadhabsiisu yaalinni kanaaf duba aadaa ittiin bu'u antanatti aadaa dhugaati aadaa kumboollee hin qabne namni kiyyibuu hin danda'u namni lubuu hin danda'u namni wal dabsuu hin danda'u ka horii obboleessu dhowwat irraa guuranii jiddiin irra guuran luboo medhanii Eenyufa jabeessite aadaan tuni?
Mukaabuyyoon jabeessi. Namaasan jabeessi. Jaasraafan jabeessi. Daa'im dhalatii jabeessi. Namseer kan lallaafisee lagiri fulaan gaafii.
Bokkuu jechuun humaan jechuu.
Bokkoo jechuun nama abbaa gadaa jiraan tolchu kaabee tawaan jira kan nam duri sabbaa jirallee abbaa gadaa mirgaan qubataa jirsa yoo godaananillee qara isaa yoo inni hin godaanii namni yaa'ee godaanuu hin danda'u. Namu jirgadaa kan itti mataa jedhu. gar dubbiitiin caalu gara aadaatiin caala abbaan gadaatu waan eegasatu malee waan nufa jiru akka waan amma yaa kanaa inni marrabe gorsa jechuudha fakkeenya.
Gorsa abbaa gadaati.
akkas milikeeta yuuti guyyumis lallabamme gosanaan bokkuu murtoo jedhanii dhaqanii bokkuu muranii boocanii itti kennanii bokku.
Yoo fakkeenyaaf hujii irra buusan bokkuutan irra fuudhani.
Irra fuudha yoo duri buqqisan isaanii buqqisan jedhu beektam.
Hayyuun buqqisan jedhan yoo hujii irra buusan. Abbaa gadaa hoo?
Amma kaan amma fakkeenyatti abbaa gadaallee sunuma.
Qaalluu hoo?
Qaalluun hin tuqan hin buqqisanillee waan tokkollee hin tuqan.
Qaalluun akka amantii abbaa amantiiti sila.
Akka abbaa amantii dhaqanii muudanii Duun ab- boonanni qaalluu hagam qaba?
qaallu shan qaba. Ee qaalla bishaan jechuun kan.
Yookaan qaalluu yookaan ladu shanan jenna.
Ee qaallu ladu jedhani.
Yoo qaalluu muudan abbootiin gadaa maan taati? Maan tolchitiif dhufte?
Loon qabattee dhaqxetti muudu dhaataa dhuftetti warra karnattetti loon kennitiif Yoo qaalluu muudan wanni dhaatan sirbi dhaatan yookaan wanni dhaatan faan maan?
muudu dhaatan.
Fakkeenyaaf menaadhaadhi.
Muuti nuura fooyee badhaasaa yaala yayyaaloo odaa humbaa bulee badhaasaa. Ambeetta karaa babbaankaan hundi tuulee bulu barii gaadii jireenyoollee sirrii jedhanii qaallu qaallumaan faarfatu.
Abbootiin gadaa yoo hojii namaa hojjetu warra um- uummata hojii namaa hojjetu qaalluu warra hojii namaa hojjetu warra kanneen nuti hojiin qarqaar maan jennaan warri jilaaf jedhee godaana ardaa qubatanii jira gar cufii yaa'a hojii ofiin hojjetu eentu hojiin qarqaara yookaan eentu horiin qarqaara waan warri qabu.
Ganni saddeettan kan nama gosaa qarqaaraa bitta haatoo guurresan jedhan nama fakkeen namni tokko yoo hayyuu lallaban. Nama qardurii namni warraan fudhatee ilmi badaa'edha namni dubri fuutuu qasa makkalisaa horii isaa baasa.
Fedhiin baasan horii kan.
Fedhiin baasan aadaan baasan. Eekaatoo yaa baasan hin dubbata gochiin dubbata kunuun warri booroo jiru wa dubbanna guyyaa waaqii karaa gosaa hachuu horii itti yaa'anii.
Horii guuraniif kan maqaan Ganni saddeet. Haatoodha.
haa ta'u.
Yaallota horii kayyoo kennan kan innillee abbootiin gadaa kun makkalisaallee inni qoodaa fi beektaa of jallaatti nyaatu.
warris qarqaaruun leen qooda.
Eeloo yaayin godaananii duuba haata tana makkal kana dhaqee yaa'ee guuraa fi loon gaangee jedhanii qara hayyuu tokko lallaban gochi loon soddoma naqattiin gaangee bitanii fi makkal tolchanii fi haata harma gargaaran gosoowwan amma hayyuun tokko yoo inni gosa ofii itoo jate yoo yuubamu gan saddeet kabooranaati gadaa waan gadaa hojjeta gan saddeetiin dudduubatti yuubamuudhaan kaan amma gosa hiyyeessa hiyyeetti haraa'eel qabdu waan badee kaan to'atu.
Yoo baalli fuudhuuf dhufani seerguutani jira maan jechaa dhufan.
yoo warra achi gad ba'an kaan magaalaa sun hafuufan torbaa torbaan baallii kaan Nam torba baalli fuudhaa warri torbaan baalli kun magaalaa hafuufa dhufan.
hafuufa dhufan Marroo hagam hafuufan.
adoo hafuufaniitti itti dhiyaatanii xammallee hafuufanii tasadeessoollee hafuufanii ijaajjan am warri kaan yoolaa qopheeffane jala hafuufu Warri baalli kennullee dhiya qophoomnee jechuuf magaalaa hafuufa.
am wal duudan duub wal duudanii baallee walirra fuudhan warri am yoo baalli fuudhu kaan duuba am hagal kaaniin hafuufa hafuufa galtuu wargariin kutu Abbaan gadaa baalli itti kenne baalli fuudhe torbaan baalli namni torba baalli fuudhe eegi karra gad yaa'an maan jedhan fardaan yaa warri kun adoo fardi yaabbanne maan jedha ee gada gada gada edee tiyoo farda tolbakaa waa gadaa yaasa damla gaduume akkara kaan dooriin malee gadanii raga moonaa keessa kagololchan kabaalli walteebise waltegennakaan waa gadaa yaasedetti fardi kor yo magalata fufa gara amma kaanitti gala kaan dura gora kaan horii fi moonaa deeffata fuula afuufaa dhufa amma funamma dhawataa dhawaa dhawaa dhufa amma kaa ka warri itti gala kaan dura gor malee kunamma horii fi moonaa deeffateegi furanii am turumbaa sadeesoo wal jala afuufan gurraanin dhagaanii yo warri am kaasuu aa warri lagaleenam horii deeffate Dooktar Borboruun galateeffan qophiitaan hin fixanne seerii booranni buluun konstituushinii akka jennu kana dhibbi sadii fi torbaatam cufaa hamitti caala qophii torbaan dhufuuf deebina gam kiyyaan naga heebbula ansoraa ala keetan.
Gadaa moojjii gaarayyaa gadaa guyyee gaarayyaa ee karri gaarayyaa karri gaaraan dhoosayyaa harri nyeenchaan dhoosayyaa nyeenchi fi keeyyaa tayyaa kaala balleessayyaa yoo qalluu abboo kiyyoo.
abbush zalaqee walleessaa kanaaf galatoomsachaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa wallee kanaan bohaaraa jenna
Jaljilo jaljilo ya Jaljilo jaljilo ya Libeti ya farse ya Libe arda jila ya Nurtu torban jila ya Jilo bati doyo ya Jilti bati batu ya Jilti bati nole ya Abrasa godante ya Abrasa gadoma ya Yo kalu Apokio Yo kalu Apokio Yo kalu Apokio Yo kalu Apokio
Dhiiroo hora bula deemanaa kanalchi muutaatii muut muut qaba.
Dhugumbaan.
Fararri roob fararri roob lagaas.
Agoroba